ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho kuri facebook na x mudukurikira kuri voa radiyo yacu wayishatu radiyo yacu voa akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose muri studio z'ijwi ry'amerika hano muri nimero ya karindwi jisita ari ku buhanga bw'ibyuma nagiye ataha ari ku bugenzuzi bwa gahunda naho igihe mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abatumirwa rero b'uyu munsi ni mwe mwese inshuti muteze amatwi ikiganiro muri sanga aho muherereye hirya no hino ku isi mukabaza rero muti batumiye kugira ngo tuganire kuki hari abagira bati kugeza urupfu rudutandukanyije ndavuga abasezerana kubana nk'umugabo n'umugore ariko uko iminsi ishira indi igataha muri ibi bihe hirya no hino ku isi abahura n'impamvu zindi zibatera gutandukana zitari urupfu bagenda biyongera umubare w'abasaba agatanya uragenda urushaho kwiyongera biraterwa n'iki bamwe baravuga bati hambere abantu ntibari bazi uburenganzira bwabo bahuriraga n'akaga bene nk'ako mu rushako bati niko zubakwa bakihangana bakahaguma ariko bariho batariho abandi bati ni imico y'amahanga igenda yivanga muri gakondo gacura indangagaciro zakagombye gusigasirwa abandi bati ni ukwirarira kutigaragaza uko umuntu ari mu gihe cyo kurambagiza cyangwa kurambagizwa inyota yo kurarikira ubukire bw'isi ibigaragara ku mbuga mpuzambaga n'ibindi n'ibindi byose bitandukanye wowe rero urabyumva uti ni iryanyu muri iki kiganiro murisanga musangira n'abandi uko mubyumva uko mubitekereza ku murongo wa telefone dufite leopold sharangabo ikaze mu kiganiro murisanga
murakoze cyane uherereye he leopold
ndi muri canada amakuru cyangwa muri canada
turakomeye ndabona rero watwandikiye wari wabonye posite y'ikiganiro cyacu wari ushatse kugira icyo bivugaho
yego nagira ngo ngire icyo ndabivuga ko ubwa mbere na mbere murabona ko mu karere k'iwacu kera nk'uko mwari mubivuze hariho imico yo kuvuga ijambo ngo ngo niko zubakwa ugasanga akenshi abagore barahohoterwa cyane ntibashobora kubivuga n'ubivuze haba haba mu mategeko mu batware bakamubwira ati nyabuna reka reka nta mugore aburana nta mugore urabira ikiruko ikindi ntibyanamenyekana kubera ko amakuru ntiyatangwa ntibabimenya kubera abagore bumiriza nyine bagaceceka nyine bagahohoterwa hanyuma rero urabona ko byagiye biraza hakagera igihe abantu hakaba iterambere hakaba ibintu sosho mediya igakomera ibintu byinshi abantu bagatangura abagore bagatangura kwiga murazi ko mu karere kacu akenshi n'abagabo bafite ababyeyi bafite uburyo buke bahitamo kwigisha abana b'abahungu abakobwa bakaguma mu rugo bakavuga ko abakobwa ari abo gukora ibikorwa byo mu rugo Eh, ibyo rero biza gusanga kenshi byagaruka nyine bya- muri muri rya hohoterwa ryakunda gukorerwa abagore uyu munsi rero ikibazo mbona jewe ku ruhande rwanje amadivorce yabaye menshi eh, ni uko ubwa mbere na mbere ba bantu bose ba bagore baragerageje ku- gushaka gu- kumera nk'abateye imbere aba- bakumva ati twe ntitwoguma gutya reka ibintu bihinduke rero impande zose abagore abagabo bose byabananiye byabananiye kwakira impinduka zabananiye kwakira umugabo eh, hariho nk'amategeko dufate nk'amategeko yagiye araboneka mu mu bihugu by'akarere dufate nko mu rwanda hari amategeko avuga ko umugore n'umugabo bangana nicyo kimwe na bino bihugu nyine Eh, hari n'abandi n'ayandi mategeko yo mu bihugu an- atemera ko umugore n'umugabo bangana ariko mugabo abagore nabo bakaba bagerageza gushaka impinduka aho tuvuga nko mu burundi amategeko ntabwo yemerera abagore gutorana amategeko ntihari ibintu byinshi ibintu bika- bikandamiza abagore ariko nabo bakaguma bakaguma bashaka n'ubundi kugira ngo bavyure umutwe ko hari aba- abagore b'abarederi benshi ariko mpora mbona ku ma- ku masosho media baguma bagerageza kubyandika bashaka ko naho nyine haba impinduka uyu munsi rero aho aho biriko biraba impinduka ugasanga bibananira kwakira nibyo nari mvuze kare ugasanga umugore nimba avuze baravuze bati umugore n'umugabo barangana wa mugore akaca abona ati "Eh, bwa bundi ubwo rero niba umugore n'umugabo bangana ubwo nanjye ngomba kuja mu kabare ngomba gutembera ngomba gu- gu- ivyo nabyo ugasanga eh, bitera ingorane umugabo nawe bimunanira kwakira ko umugore umugore ah, nawe agira i- ingingo afata mu rugo umugabo agashaka kubona ko ari we n'ubundi ariko ariko bya- ku- kubera se kera sekuru ari we yafata ingingo mu rugo umugore atigera avuga ati nyabuna ibi n'ibi ntibi- ntibigende gutya na gutya akumva ko uko kera byari bimeze ariko ashaka ko uno munsi bi- bi- bibandanya ibyo nabyo ntibishoboka kubera ko abagore ba kera si bo bagore b'uyu munsi Mm, none Ntabwo rero se- kenshi ubo- Mm, none se leopo reka reka mbanze nsabe nsabe muvunyi na na muhire batwihanganire nabo bari ku murongo wa telefone mbanze nkubaze eh, ba- ba- ba- bagumyeho gato mbanze nkubaze aka kabazo urabona rero ibyo byose umaze kubica irya nino ariko urabona umuti waba uwuhe byagenda gute kuko izo mpinduka zirahari kandi umuco karande nawo urahari abantu ntabwo bazahinduka ngo bucye mu gitondo bahinduke kandi nubwo hari ibyo eh, by'ako karenganyo uvuga hariho noneho n'akarenganyo k'ubundi bwoko bwo umuntu kumva yuko um, eh, ashobora sinzi niba nabyita kutagira ijambo cyangwa se gusa naho ubwo burenganzira buharanirwa bukaba bwanakabya cyangwa n'ikitari ikibazo kigahinduka ikibazo kubera abantu bamenyereye ko n'ubundi bakandamizwa umuti urava hehe
umuti umuti nyine na- na- navuga umuti ni uko abantu bose babyumva impinduka umugore akumva ko kuba yahawe ijambo bitavuze ko ku- kurengera umugabo nka twebwe turabakirisitu twemera ko umugabo ari umutwe w'urugo hari na- hari n'abagore abagore nabo ba- b'abakirisitu barabyemera barabyemera gutyo ariko ntibivuga ko kuba umutwe w'urugo ari ugukandamiza ari ugukandamiza umu- umu- umu- umugore ntibivuze kandi kuba kuba kugira ijambo mu rugo nk'umugore kugira ijambo mu rugo ntabwo n'ubundi bivuga ko ari ukurengera umugabo oya nimba uri mu- nimba- nimba wa- wa- uri mu rugo uri mu- uri mu- uri umugore mu rugo u- u- uruba mu- ijambo ry'imana twari atubwira ko wubaha kubaha umugore umugore arubaha umugabo ariko umugore nawe umugabo nawe agakunda umugore ibyo biri mu rugo rero habayeho gukundana hakabaho kubwizanya ukuri hakabaho eh, ibintu byose bikaba bikaba bikorwa ku mugaragaro umugabo ntave ngo ubu rero jewe ngiye ngomba gufata ingingo ya nyuma ku kintu cyose ikintu cyose ukumva ingingo bakorere hamwe nta umuti wonyine ni uko ni uko bazokorera hamwe bose umugabo akamenya ko agomba kugisha gu- guhanuza umugore muco agomba gukora umugore akamenya ko nawe agomba kumva ku- kumva ibyo umugabo amusabye ariko nawe nyine akamusigurira baka- baka- bakaja hamwe nta yindi nta kindi kintu kizotuma i- i- isi y'uno munsi iba- iba- imera neza isi y'uno murya- imiryango y'uno munsi yubakwa neza ni ugukorera hamwe abantu bakubahana ku mpande zose Bye- nibyo ntiduta umuco kuko na na bibiliya ntago ntabwo itesha umuco n'aba- n'ama- n'ama- n'abantu ba- ntidute umuco tumenye ngo umugabo n'umutwe w'urugo nibyo ariko tumenye ko n'umu- um- tumenye ko n'umugore nawe afite Agomba afite kugira- icyo amaze mu rugo agomba kugira ijambo eh, leopold sharangabo aho muri canada reka ngushimire cyane ibyo bitekerezo usangiye n'abanywanyi b'ijwi rya amerika murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika dufite ku murongo muvunyi na muhire reka twakire tubanze kuri cyril muvunyi ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika
muraho neza jofure Eh, komera cyane
amahoro amahoro Eh, kuri twese kuri twese umeze neza Cyril urahagana he
meze neza ndi mu rwanda mu karere ka kayonza nk'ibisanzwe
yebwo rero ndabona ushaka kugira icyo uvuga kuri iyi ngingo
cyane nabonye posite numva kabisa numva ni ibintu bindyoheye Mm. U- uryohewe n'uko zisenyuka se cyangwa uryohewe no kugira icyo Oya, ubivugaho kuganira kuri iyo ngingo.
Eh, ngaho Urumva nta wandi muntu uki wakwishimira ko ingo zisenyuka sera oya agari bye
eh, ngaho rero komeza ku ijambo
hari umuntu waririmbye ngo isi ya kera si yo y'ubu Mm.
kera i- imirambagirize ya kera n'ubu ngubu ubona ko ari ibintu binyuranye Eh, nta kera kera u- u- u- kera bakwaga inka ariko ubu ngubu bakwa amafaranga ariko n'ubu Kera, ziratangwa u- Eh, n'ubu ziratangwa
ntabwo mbizi Naho- Ntabwo aho- mbizi naho kuko ngahe nzi gutanga kayonza uko kuko burenze haru- rumwe.
haruguru aho mu Babaye mutara ba- kuko ntabwo bazitanga siri
aho nta aho mperereye Mm.
mbona ari amafaranga inka zigenda muri amvelope hanyuma rero icyo nshaka kuvuga mbere eh, nko- ibintu byose akenshi bikunda gupfira muri fiyansaye kurambagizanya Mm.
Eh, mbere wajyaga kurambagiza umukobwa ugakora urugendo ukajya kumusura ariko ubu ngubu urahura n'umukobwa mu modoka muri kugendana mu modoka ukamureba rimwe na rimwe ukamu- ukamutira telefone ukibipa ugafata nimero ye mutanabyumvikanyeho warangiza ukagani ukazavugana nawe kuri telefone ngo ni wa muntu uku n'uku muga- ati, "Eh, ati, muka- mugapanga ubukwe gutyo mugapanga ubukwe mu- mu- mu- mu gihe gito cy'amezi abiri cyangwa se wenda mwaraganiye mwahuriye mu bukwe mwahuriye ahantu nko ku itabaro ibyo ngibyo cyangwa se mwahuriye kuri social media yabonye agafoto umuntu yashyizeho kandi atari n'ake aba aragakunze bikagenda gutyo agatereta ntazi uwo mukobwa ngo iwabo hameze hate ntazi uwo mu- uwo mukobwa ntazi uwo muhungu ngo iwabo bimeze bite ntazi imico ugasanga baranahishanya imico ariko kera bwo umusore ya- yararambagirizwaga wowe uka- wowe uka- ukambwira uti kwa kanaka mpazi umukobwa ariko Bicara ariko gutya.
kera sirire we ntabwo uzi se Karame.
ko hari n'umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi U- uragira ngo a- a- ajye yita hanze bi- bipfe bitaranakunda
ibyo rero nibyo nahakanye Mm.
mu kurambagiza kwanjye ntabwo ibyo nigeze mbikora Eh, ese Umukobwa urubatse wowe namubwiraga uruhande rubi kugira ngo ndebe ukuntu we amfata Eh, wenda si ukumena amabanga yanjye ariko oya tereka aha ntabwo ibyo bintu nigeze mbyemera kuko Oya, oya.
naravugaga nti abatereka ahafasha abantu aba- abasore bakirambagiza twumve uburyo twazazubaka ntizi- ntizihungabane
ubundi umuntu muzabana ubanza kumwibwira u- mu- muraga- mubanza kuganira nta nubwo ubwira umuntu ngo ndagukunda mu- mu- mugitangira kuganira urabanza ukamwiga umuntu umubwira umubwira yuko umukunda bigeze hagati bigeze ahantu ubona yuko iryo jambo utazisubiraho kuko buriya kuvuga ngo isezeranye n'umuntu isezerano ni- ni ni igihango uba ugiranye n'umuntu kandi gutatira igihango ntabwo aba ari ibintu byiza niba ari ibintu rero mba nkunda kugaya ni umuntu wirarira kuri mugenzi we mfite inzu kandi aracyarara iwabo mfite mfite mfite mfite mfite kandi ubwo yagiye gutereta kurambagiza uwo mukobwa imyenda yambaye ariyo yatiye ariko se Ntabwo ntubona byose ko biba bibi.
nu- ntubona ko impamvu abantu bavuga ngo mfite inzu cyangwa se mfite ibi n'ibi ari uko ari byo bikundwa kurutangira ngo uko ba nyirabyo bakundwa bityo bikaba nk'intwaro yo kugira ngo bababone
rero kubera ko nagiriye ubuntu bwo kumenya umushinga wo gushinga urugo ko ari umushinga ari umushinga utari uw'umunsi umwe ta- cyangwa utari uw'igihe gito ni ibintu nabanje gutekerezaho mvuga nti nindamuka mpuye n'ibibazo nabwo nzabyakira kuko na n'iyi saha ni ibintu nta nta- nta- nta- ntakwicuza ariko Kubera uremera ko ko- uremera ko ari abasore babivuga gutyo kubera ko bazi ko hari inkumi zibikunda
Eh, cyane rwose None ariko ubwo- kandi nanone ntago aba- ntago atekereza ku mushinga agiye gushora hari ubu hari ubukwe sivile nagiyemo gitifu avuga abantu yasezeranyije umusore atazi umukobwa uko yitwa ngo umukobwa ese umukobwa yitwa nde ngo yitwa fifi yitwa fifi gitifu nibyo yararimo arabwira abo bantu ababwira ati se niba ugiye kubana n'umuntu uwo muntu ukaba utamuzi utazi amazina ye urambwira ngo uwo muntu uzabana nande ugasanga ni ikibazo nyine kuko muri cya gihe nyine bari kwiba mbere yo kugira ngo ba- babasezeranye mu mategeko babanza kubigisha Mm, siriro we cutsa cutsa twakire muhire kubera ko nawe arategereje ngaho ngaho sa n'ukora umwanzuro twumve
inama nagira abasore Mm, ni uko mbere yo ku- eh, ari ugusezerana mu mategeko ntabwo agomba kugendera ku mitungo kuko imitungo ibintu ntibishakwa niba wakunze umuntu eh, bana nawe utagendeye ku- ku byo afite utagendeye ku isura utagendeye ku ndeshyo kuko isura Ibyo bintu irahinduka, birashoboka.
ushobora gukora impanuka ibintu nabyo muvu birashira ibyo bintu ibyo bintu birashoboka koko muri iki gihe
birashoboka kuri bamwe nyine bamwe byashoboka Mm, akunda umuntu amukunda uko ari atamukundiye ibyo atunze atamukundiye n'uko asa amukunda uko ari kuko uramutse ugendeye ku mitungo waba uri kubara nabi
ye urakoze Murakoze cya- cyane.
urakoze cyane siriro muvunya aho ngaho i Kayonza uh, mukomere cyane aho ngaho za Gahini aho ngaho za Rukara za Kawangire za uh, ryamanyoni za karubamba abateze amatwi ijwi rya amerika aho hose turabasuhuje cyane mukomere radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc twakire na muhire evariste
ndi kubumva neza uherereye he muhire we
bo mperereye igoma igoma imasisi amakuru cyaho ngaho muri kuri goma
ah amakuru ntayo amakuru ntayo nayo intambara gusa eh bimeze bite
ah nta kigenda tu mbo tuganire tu ku byo dushaka kuganiraho ko ntabwo ari umwanya w'amakuru y'intambara Eh, ndabyumva ko wifitiye ubwoba ura- uravuga uti ntibize no kunkurikira ariko aho ngaho tuhafite abanyamakuru bacu barabikurikira tubwire n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika ko eh, eh, tuzajya tubagezaho amakuru y'ibibera aho ngaho uko bihaba reka ne kubigutwaramo eh, nabyumvise yuko wigiriye ubwoba twagiye rero ku nsanganyamatsiko waruhamagaye ushaka kugira igitekerezo utanga
bo igitekerezo ngewe nashaka gutanga umugore n'umugabo we bashakanye nyuma yaho bagatandukana biba bitewe no kutamenya inshingano zabo
buriya se undi umugabo yitwa umugabo yitwa umugabo bitewe n'uko afite urugo afite aderese afite umufasha n'umugore nawe yitwa umugore bitewe n'uko afite umugabo afite umufasha ubundi eh, igituma batandukana kindi cya kabiri ni ugushaka umuntu ukamwibeshyaho noneho mwabana ugasanga uko umukekaga siko umusanze bigatuma habaho divorce yo kuvuga ngo dutandukane uko nagukekaga uko nakubonaga siko ngusanze igihe kirageze ngo dutandukane
Mm, ariko rero iyo umuntu arambagiza uh, Evariste iyo umuntu arambagiza n'ubundi umuntu yivuga ibyiza ntawe wivuga amabi ameza ahari none se ubwo bya- bizagenda bite ko buri muntu wese aba ashaka kwivuga ibyiza ukuri kuzamenyekana gute
bo ukuri ukuntu kwamenyekana abantu baba bashaka- baba bakwiriye gushakana bitonze mbere y'uko ushaka umuntu ukamwiga ukamu- ukamumenya ukaba ati uyu imico yiwe n'imico yanjye ndi kubona ihuye uyu niwe dukwiriye gushakana kandi nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima w'undi
bo nibyo ariko urareba igihe kino gihe to- cyo turimo usigaye usanga umuntu ari muri afurika ugasanga uri gutereta umukobwa wo muri amerika ugasanga umuntu ari muri zimbabwe ari gutereka ut- umukobwa wo mu rwanda cyangwa wo muri uganda urumva uba uri kwibeshya ntabwo uwo muntu wamumenya imico kera ababyeyi bacu nibo bajyaga gu- gusabira umusore bavuga ati wa muhungu we turabona umwana wo kwa runaka niwe ukwiriye gusaba niwe ukwiye gutya na gutya na gutya akarondora imico kandi ba- urebye aba babyeyi bagiye basabira bagiye batandukana ngira ngo ni bakeya ariko abo twagiye twiteretera mu nzira abenshi twagiye dutandukana narabibonye ariko ngewe nzi umuntu wahuriye n'umukobwa kuri facebook mu bihumbi bibiri na gatanu barashakana na n'ubu baracyari kumwe barubatse bafite abana bararyoshye
arega baravuga ngo inyama ngo ngo amahirwe y'inyamanza ngo ntabwo ariyo y'inyoni zose
ukagira uti rero twisubirire ku mizero yacu yo hambere
niko bimeze kabisa twataye umuco niyo mpamvu kandi ikindi abandi bahitamo gutandukana biba biterwa no kutamenya inshingano zabo zo zo kubaka urugo rwabo niba dufitanye ikibazo mu nzu dukwiriye kwicara tukakirangiriza mu nzu aho kugira ngo rubanda ruduseke tukakirangiza biterwa no kubura umuco niyo mpamvu abantu bahitamo gutandukana
muhire evariste reka tugushimire cyane aho ngaho kuri goma mukomere kandi twizere ko umutekano uri buhagaruke mu minsi ya vuba urakoze cyane
sawa sawa niba bwuje nabwo ni byiza tuzabyakira n'amaboko yombi nuko nuko rwose reka twakire na aruma bigira umuremyi aruma uranyumva
mahoro neza muraho cyane yaruma
ni amahoro ndashima imana eee uherereye he
ndi nayirobi amakuru ki aho muri kenya
ni ukuri tumeze neza akabura niko kabaye kenshi ku murongo wa telefoni turi kumwe na na brenda eric reka tumusabe ategereze ubanze utange igitekerezo cyawe
yego icyiyumviro cyanje ni uguhanura cyane cyane abantu bubatse burya umaze gufata ingingo yo kubaka uri umugabo uteza kuba ukwigiye kwanza imyaka yo gushinga urugo rwawe iyo ni ingahe iyo ni ingahe wowe wumva warushinga ufite ingahe
ushinga urugo rwawe urenze imyaka mirongo ibiri ukaba ufite akazi ukora ibyo birafasha cyane gushinga urugo kuko urugo ntirwubakwa n'amajyamba y'urukundo rwubakwa n'ibikorwa hama umugabo akamenya igikorwa cy'uwateza gukora mu rugo nk'umugabo kandi agakunda umugore wiwe nk'uko yamwemereye kumukunda hama umugore akubaha umugabo wiwe nk'uko yemeye imbere y'amategeko kubaha umugabo wiwe ariko ikibabaje muri iki gihe hariho abagabo usanga bacitwara nk'abantu bakiri singo kandi ari abantu bafise urugo ari abantu bafise abana ibyo byose bituma urugo rutakaza agaciro kubera umugabo atacitwara nk'umugabo urumva ubwo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga iki kwitwara nk'uri singo
aha mbuze nk'uwitwara nk'ukiri singo ni umuntu basi adashobora guheba ya marigara yiwe ya kera y'abajene abandanya akigendera muri ba basore kandi yarabavuyemwo sinavuga ko yobaheba ariko hari ibintu byinshi ucurindura iyo umaze kuba umuntu w'umugabo none kugendana n'abasore abagore barabyanga cyangwa banga udukumi tuza ku ruhande
umaze kujya umaze kugenda cyane muri iyo misore n'utwo dukumi duteza kuza n'akaboregwe gateza kuza kandi mu rugo ku bisanzwe urugo umugabo ateza kuruhagararira nk'umugabo nta bintu byo kujya urirukanga inyuma y'inkumi ibyo byose urabiheba nta bintu byo kujya kwirukanga ku marigara umugabo ahamagarirwa gukora cyane byanga bikunda kugira umuryango ushobore kubaho nubwo mu rugo haba intambanyi nyinshi ariko uragerageza gushyiramo ingufu zose kugira ushobore kubaho utekanye mu rugo ufite n'amahoro none yaruma ibyo bintu byose uvuga ntabwo ari bishya abantu basanzwe bazi ko ariko bigenda ariko kubivuga no kubikora biratandukanye kuki binanirana habura iki
urumva igituma binanirana ni ukutimenya nubyita kutimenya umuntu hariho umuntu acihenda akibaza yuko hatari ubaka urwiwe niko nubifata kubera ntushobora kuborerwa minsi yose ukaba imborerwa uri umuntu afite urugo uri umuntu afite umugore uri umuntu afite abana ku isanzu nakubwiye umaze kurongora hari ingeso nyinshi uheba burya umuntu ni muremure muri we umuntu wese murabana utamuzi ariko iyo mumaze kubana niho mumenya cyane ijana ku ijana niyo mpamvu mvuga ni umuntu iyo amaze gushinga urugo aratekana agashyira amaguru hasi agashyira imbere ibikorwa bishobora gutunga umuryango wiwe
abagabo rero umaze kubakubita intahe mu gahanga wa mugani uko mubivuga mu kirundi abagore bo nta kibazo
n'abagore ni uko nyine n'umugore ahamagarirwa gukorera urugo rwiwe umugore arafite umugore arahamagarirwa kubaha umugabo kugendera ku mategeko y'umugabo bakumvikana kuko urugo si umwe ni bantu babiri umugabo niwe mutwe w'urugo umugore nawe yitwa umufasha ni uko twakoresheje ijambo atari ryiza kuvuga umugore reka tuvuge umufasha urumva ariko rero hari n'abumva ko hari n'abumva ko kumwita umufasha atari atari ugushyira mu gaciro cyane kubera ko aravuga ati nanjye mfite ijambo muri uru rugo ntabwo ndi umufasha ahubwo nanjye ndi umwe mu bagize uru rugo mu bahagarariye uru rugo aruma
aho ndagutahura cyane n'ukuri umugore ari muri umwe mu bahagarariye urugo ariko hari hatarenga hari hatarenga ku bisanzwe umugore n'umugabo bibiriva ngo ngo ni umwe aho rero aho rero hari abo mutakumvikana uvuze ko hari aho hatarenga yakubwira ati kuki ntaharenga unshinyiza kubera iki
none gashya ko atari twe twabigize ijambo ry'imana rivanga umugabo n'umutwe w'urugo urumva twe twabishyizeho n'imana yabishyizeho umugore ategerezwa guca bugufi nubwo ho umugabo yaba yakoze amakosa arafite uburyo ashobora kubimubwiramo ariko atamukankamira atamubwira amajambo mabi akamubwira muri pasoni niko nubyita reka noneho rero twanzure kugira ngo twakire n'undi utegereje ku murongo wa telefoni wowe rero ukumva ikibazo cyatuma gatanya zigabanuka wari umaze kuvuga uko bigomba kugenda ariko hari n'ibindi bintu turimo tubona ku ruhande hari imico yo hanze hari imigenzereze yo hanze hari ukwihangana bitakiriho nk'uko byariho kera hari ibyo bintu byose abantu babihagararemo bate umuti nko mu ijambo rimwe bashobora gukoresha kugira ngo gatanya zigabanuke
ikintu cya mbere ni ukubwira cyonyine kubwira imvuga nyarutsa ni uko icya mbere abo bantu babanza bakubaha imana kwanza bamaze kubaha imana bica bibaha kubahana hagati yabo umugabo agakunda umugore wiwe bimwe biva ku mutwe bimwe byo kuvuga ku munwa hama umugore akubaha umugabo wiwe n'umutima wiwe wose bagakundana bagashobora kubandanya urugendo rwabo rw'urugo rwabo nta kindi kintu mbona bukora kubera satani ntiyicara ibibazo mu rugo birabaho ingorane zirabaho aho bosamburamo isi yose bisigura yuko ingorane zose barazirengera ariko bagafatana mu nda bakagira urukundo hagati yabo kuko urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore n'ibyo byamwa abo bana imana yabahaye kugira ngo bashobore kuba mu mahoro batekanye bafite ababyeyi babakunda n'abana bakunda ababyeyi babo murakoze aruma bigira umuremyi iyi nairobi muri kenya reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugira umunsi mwiza nanjye ndabashimiye cyane murakoze cyane
twakire na buregi eric ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
muherereye hehe
muherereye mu mujyi wa kigali amakuru ki aho mu murwa mukuru w'u rwanda
amakuru ni meza haramutse avura ameze neza cyane ikirere kimeze neza
nuko rero uti urashaka gutanga igitekerezo aho ngaho mu rwanda hari imibare nabonye mu bitangazamakuru bavuga ko mu mwaka umwe gusa umubare w'abasaba gatanya wazamutseho ibihumbi mirongo itatu na bitatu niba ntibeshye niba atari mirongo itatu na bitatu mirongo na bitatu magana atatu ndumva ntabyibuka neza ariko wari uzamutse ku rugero rutigeze rubaho mu rwanda ibyo bintu uratekereza ko biterwa n'iki eric
murakoze wenda ngereranyije wenda nka hano mu gihugu wenda nka biri hejuru pe uko bugenda uko imyaka igenda ijya mbere uko ibintu bigenda birushaho niko imibare igenda izamuka ntabwo bijya kure n'ahandi wenda niyo twajya mu karere muri rusange ariko njye mbona cyane cyane wenda numva ikintu kibitera cyane bagenzi banjye numva batagiye ntajya kure yabo ikintu mbona cya mbere ni umuco umuco twataye umuco ni ukuvuga ngo umuco wa kera wacurangaga yaba yaba umugabo yaba umugore ni ukuvuga ngo hari byinshi bigenda byirengagizwa tugenda dusa kandi ni ukuri ari biriya kabi bidufasha kugira ngo urwo rugo rwubake ni bitatu ni bitatu na magana atatu mvuye kubireba ni bitatu na magana atatu ariko kuko ukurikije ureba ni uko uko umwaka ugenda imyaka uza niko ubona bigenda bizamuka numva rero njye icyakorwa hari hari ikintu cyirengagije kijyanye n'umuco kigenda gitakara nicyo kintu cya mbere rwose mbona ariko wenda kiri ku isonga ngo nivuga umuco harimo ibintu byinshi hakubiyemo ibintu byinshi ubwo busambanyi hari icyo bita umukobwa wa kera hari ibyamurangaga iyo bitaga umukobwa agiye gushaka iyo ugiye kureba umukobwa w'ikigenge agiye gushaka hari ibyo bita burayida shawe sinzi wenda nivuga mu kinyarwanda hari uburyo umukobwa yagirwaga inama kera ntabwo yagirwaga inama n'urungano rwe yagirwaga inama n'abantu bakuru bita ba nyirasenge abantu bakuru bakicara ugasanga nibo bamugira inama uburyo agiye kwitwara ugasanga icyo gihe niyo agiye biramufasha ku ruhande rw'umugabo umugabo abagabo bafite inshingano muri uyu mugore umugore uri kumutwaye ntabwo akenshi nibwo wumva ngo ariko uruhare runini navuga ko akenshi iyo umugabo yitwaye neza cyane ukamwereka umugore urukundo ntishidikanya yuko umugore adashobora kuba yakugarukira cyangwa se agafatanya none se eric hari ibyo wavuze ngo by'umuco muri iki gihe hari ibyo guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugore n'umugabo bigenda bigaragara yuko hari ibintu byakorwaga mu muco wa kinyarwanda cyangwa wa kinyafurika muri rusange bikandamiza uburenganzira bw'abagore ibyo ni ibintu ndetse binemerwa ku rwego rw'igihugu ntubona ko gukomeza guha agaciro umuco uko wakabaye bishobora gutuma bwa buringanire butubahirizwa
oya aho ntaho bihuriye kubera ko ukuntu biba bimeze iyo uvuze umuco nkasubira inyuma nkavuga uburyo bakoraga ngenda ndavuga iyo nkurikije ibya kera nzi yuko umukobwa ntabwo sinzi kujya kujya ku buringanire kuko nujya ku buringanire hari byinshi nanone byadufashijeho nk'urugero nk'abakobwa cyane cyane nta jambo bagiraga cyangwa se bari inyuma cyane bitabwagaho kandi iyo urebye nanone kera ukareba n'iki gihe biratandukanye ibihe bihindukanye kuko uko tugenda tujya imbere niko ibihe bigenda bihinduka ariyo mpamvu uvuga ngo hari bimwe dusiga inyuma ariko bitakabaye ngombwa bityo kudufata mu gihe tujyamo ntabwo navuze ngo byose kuko wenda nuvuga ngo kera ngo ntabagaho uburinganire uburinganire yego ntabwo bwakwishyurwaga ariko hari ibyo nanone byicaga tutirengagize none se mu gihe bwaje nibura nta kigaragara mubona muri byiza byadufashije wenda ku bijyanye no yaba ku mugore cyangwa ku mugabo byibuza byazanye sinavuga ngo ni ijana ku ijana ariko hari icyo byazanye dusubire ku cyo wigeze kuvuga dusubire ku cyo wigeze kuvuga cya burayido shawa rero wavuga ngo uti mu bisenya ingo zirimo
ya icyo ngicyo nashaka kugira ngo nivugeho cyane kuko icyo mu bintu mbona nabyo birimo bigiramo uruhare birimo uzi wenda wowe niba ujya wenda wowe ufite nka bashiki wawe cyangwa n'abandi ariko cyangwa nawe ukikorera ritasi yawe ni urugero umukobwa aravuga ati mfite ubukwe noneho iyo baridosha we iyo bagiyemo ngo niba bagiye kugira umukobwa inama cyangwa se ngo bagiye kwicara kugira ngo bagire uwo mukobwa inama
none se byo ni bibi kujya inama ni bibi
ntabwo ari bibi ariko buriya inama biterwa buriya kujya inama si bibi ariko se abantu bari kugira inama kuko umenye wa mukobwa ahantu agiye agiye gushaka iriya ni intambwe yindi bitewe itandukanye n'aho yari n'aho agiye abantu bakamugira inama ni ba bandi bivuga ngo bagezeyo
ugize uti bamugira inama ku byo batazi
ni ukuvuga ngo nuzangayo wasangayo wa wundi wa divorce uwo muntu azamugira iyo nama azasangayo umukobwa utarashaka uwo muntu azamugiriye inama azasangayo ni ukuvuga ngo ahubwo hari n'aho azagera ugasanga inama bamugiriye njye ntabwo nkeka ko birimo mu buryo dushobora kuba dufitemo ikibazo ariko kera barebaga abantu bakuru kandi bo mu muryango bazwi uyu muntu uyu n'uyu n'uyu arazi bakicaho bita ba nyirasenge ni abantu bari mu muryango begereye umuryango abo bantu kandi babaga bubatse bazi ugasanga bamugira inama ishobora kumufasha kubaka njye numva iri mu bintu kimwe nanone byaba bitera ikibazo akabazo k'ifaranga ariko nako kari muri ibyo bintu eric aha eh, aka- aka- aka- akabazo k'ifaranga Mm.
bijyanye se na boyido shawa iyo niyo turimo kuvuga oya nari nzi ko twayicukije ahubwo nari nshatse Ah.
kuvuga impamvu zituma abantu ba
ku ifaranga noneho Mm, ikibazo cy'amafaranga reka nkubwire buriya tujye ku rukundo mm.
ninjya ku rukundo buriya ikintu nanone navuga ngo umuco navuga ngo harimo ibintu byinshi turareba ibintu byinshi turetse mugani igihe sinzi ko nabona umwanya ariko harimo ibintu byinshi Mm.
Ninjya ku- iyo tujya ku- ku rukundo abakobwa b'iki gihe nta ariko ku isi nta nta bintu bijyanye na ni- ni- no kuvuga ngo nda- njyewe ndareba umuntu ndamukunze ku giti mvuga ngo nk'uko kera byabagaho oya hari icyo mushakaho A- ariko ubwo Uyu ntu- muntu- ariko ubwo ntubahohoteye koko Ura- uravuga yuko abakobwa bose bo muri iki gihe nta muntu n'umwe ugiriye i- inyama y'urukundo muri we
birahari ariko ni umubare munini ubwo niba mvuze ngo bira- umubare munini ikintu kijyanye ntabwo kuri iki gihe ikintu kijyanye n'ikintu kijyanye no kuvuga ngo umukobwa aje agukunze ntabwo si- ntabwo mbiha umubare munini ariko umu- kuvuga ngo umukundanye n'umukobwa we araza avuga ngo kanaka ndamukuraho iyi none se ngubu ni urugero ariko Niba- ariko nimwe mubabwira ko mubifite n'ubundi nimwe nimwe mube- mubibereka urumva mugira mutya ukaba u- u- utangiye kuvuga imishinga ukajya kuri telefone uti yanzu nujuje aha n'aha kandi nta n'ikibanza ugira Eh, uti za miliyoni na- nagujije runaka kandi ntazo ufite kubera ko ubona ari hafi kugira ngo umwemeze none se wagira ngo babigenze bate urakoze cyane aho ngaho rero Mm.
yumvise ku ku mukobwa kuko n'abahungu na- natwe amakosa arahari kuko ibyo bita kwirarira ku ruhare rw'umuhungu icyo bita kwirarira ni ukuvuga ngo hari uko wigaragaza uko utari Mm.
Eh, ukaza uka- ugahura n'umuntu wamara guhura n'umukobwa ukamukunze ni mwiza ntumuzi imbere kuko ni nk'ibyo ni wowe mubonye ukamukunza ukamwereka uzi umweretse nawe akaza akazana ryara ari rye ya mafaranga nyine wavugaga iyo uje ukamuzana icyo gihe mugakora ubukwe ibyo ibyo yaje ashaka nawe ibyo wamwerekaga ugasanga icyo gihe hazamo ikibazo so ibyo nabyo ibyo nabyo harimo urumva ko otomatikali iki ni ikintu kiba kigaragara kandi iki- nawe niba koko ujya ureba ukareba hano hanze iki ni ikintu nacyo kigaragarira amaso y'abantu
Eh, eh, Buregi Eric reka reka tugushimire ibyo bitekerezo uhaye abanywanyi b'ijwi ry'Amerika Eh, ikiganiro ni kirekire ariko mu kanya turakira n'abandi banywanyi reka twe kukiharira twenyine urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo Mura- murakoze cyane namwe Eh, mugire umunsi mwiza aho i Kigali mu Rwanda
cyane murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc turagaruka mu kanya reka tujye hariya ku buhanga bw'ibyuma nadia dushyirireho akaririmbo ka bobi wine sunda
Bad Bobby Wine. Silly Bobby Wine. Fire base, fire, fire base. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda paka wansi. Sunda mami, sunda mami. Ako gama sunde pina. Sunda daddy, sunda daddy. Ako gama sunde buto. Tuli wakati, kwata wakati. Ako gama kwata. Ai ai. Wano mu Uganda nzizemba nonya. Maikiza mwezi zenzikwate. Tonina nawe mba nkutisa. Tuli wakati, kwata wakati. Bobi wine akube mibimba. Sigiri nakube mibimba. Bamama mwe muli ludawa. Abakadde muli kuki. Buli muntu nze ndabakona dance. Sigiri Bobi wine tubasaba fast. Jim Goni DJ Rota kona dance. Oh my sunda mubimba luno. Sunda sunda sunda paka wansi. Sunda sunda sunda paka wansi. Sunda sunda sunda paka wansi. Sunda sunda paka wansi. Ila siku najiuliza kwa nini
wagala tukalya buli mu kibuga kampala e kampala abaana badigida baba banyenya obubira notenda baba terina sirimu yagwayo baba babi wanzigidi tuli luno kila mtu anapotea na vituko vyako, moyo wangu unatia wasiwasi. Sasa shauri sogea katikati, nikushike tucheze dansi.
Uno mubimba gukusa omubimba emakerere babuse n'ebitimba abafumbo bayize n'okulimba sababimba imba abasunda Suna mami, suna mami, akugamba kisunde bina suna dadi, suna dadi, akugamba kisunde kuto tuli wakati kwata wakati akulimba tokwatawo Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda, sunda paka wansi. Sunda, sunda paka wansi. East Africa, tingisha paka chini. Zanzibar, tingisha paka chini. Nairobi, tingisha paka chini. Kampala, tingisha paka chini.
Oh, waliwo n'abategombesa emudansi nga batulobesa omuyindi talina bina emudansi abana ebina bebekulu neziwena kamiriyoni ne dolotiya bobi waini ne babiwe nagadi ne mama bebi olanda bera nabana ediyawe oyo kansirike bukyamaani n'omugo gwe soja mugisha oyo yalokoka Suna mami, suna mami, akugamba kisonde bina suna dadi, suna dadi, akugamba kisonde kuto tuli wakati kwata wakati.
akulimba tokwatawo Suna mami, suna mami, akugamba kisonde bina radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi bobi wine ati sunda ah, batangiye kwitegura wikendi rero aho mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi hirya no hino eh, tubifurije wikendi nziza ku murongo wa telefone dufite aho ishakiye bimenya imana ubanza atagihari reka dusubire hanyuma turebe niba hari undi uhari niba adahari turagaruka mu kanya
sitaki kubaki
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi umuririmbyi samba mapangala na orchestre virunga bati maisha ni matamu cyangwa se ubuzima buraryoshye tukivuga iby'abaririmbyi bo muri afurika nababwira ko uyu munsi muri leta ya men umuririmbyi abaririmbyi b'abanyekongo jp mpiana na orchestre wenge muzika bari buze gucurangira muri leta ya men hano muri leta zunze ubumwe za amerika ku murongo wa telefone dusubiye rero mu kiganiro twa rimo mu kanya turahamagara ngeze buhoro mark mark ikaze mu kiganiro muri sanga
yego muragize neza cyane ndabumva uherereye he mark
ubu tuvugana ndi muri sudani y'epfo mu kagara ka juba amakuru cyaho muri juba muri sudani y'epfo
by'ukuri ni amahoro turashima tumeze neza n'ikirere kiriwe neza izuba ryagabanutse nuko nuko rero urahamagaye rero kugira ngo ugire icyo uvuga ku nsanganyamatsiko wabonye ku rubuga rwacu
ego icyo nashaka kuvuga ahakuru ku bantu baba bakoze amamariyaje ariko amadivorose yabaye menshi abantu baguma basaba bubaka ku bwanjye ndabishyira mu ntumbero nyinshi cyane birashobora kuvana n'ubukene bwo mu rugo cyane bikava gutumvikana ko mu rugo nta muntu n'umwe atagira ingeso kubera ko twese turi abaremwe ku isi hari igihe ingeso zishobora kuva ku mugore umugabo akifuza kugira divorce n'umugore wiwe cyangwa umugore akabona ingeso ziri kuva ku mugabo akifuza kugira divorce n'umugabo wiwe ayo ibyo mpaye ndaniraba ni nk'ibisanzwe ni nk'ibisanzwe dukeneye kubimenyera ko bimeze iyo n'umugabo mwamwubakanye muba mwahuye mukuze
ariko wowe rero uravuga uti uravuga uti ikibazo biterwa n'ubukene cyangwa biterwa n'ingeso zitandukanye
yego ni ubukene cyangwa n'ingeso zitandukanye kimwe muri ibyo cyangwa byombi
byombi byombi bibaho byombi bibaho none se abakennye ntibihangana
aho rero mu gihe biba bikenewe yuko yihangana cyangwa babiri bakihangana hari igihe usanga muri abo babiri umwe ashoboye kwihangana ubundi akananirwa kwihangana kuko abo nabo baza baraba ibyinshi
none byagenda bite rero dutanga umuti
umuco n'ubiha muri ibi bihe tugezemo iyo umuntu mwashakanye mukubakana mukashinga urugo biba bikenewe yuko mugumirana muri byose ukihanganirana muri byose nk'uko muba mwabyemeye imbere y'imana yaba ubukene yaba ibyago biba bikenewe ko mubyihanganira kuko kwawukanda si byiza n'ibishusho isi n'ababibona
ngenze buhoro mark ijuba muri sudani y'epfo reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi ry'amerika kandi aho muri sudani y'epfo mukomeze mukurikire radiyo ijwi ry'amerika mutugezaho n'ibitekerezo byanyu
yego namwe muragize neza ndabashimiye cyane tujya dukurikirana amakuru yanyu buri munsi
urakoze cyane twakire na habakubaho norbert
muraho neza komera
yego yego cyane amakuru ki norbert
ni meza ni meza hano mu rwanda mu rwanda haryoherereye hehe ubona na kavura mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo
rulindo rulindo nibyo
bo mbere na mbere reka nshimire ijwi rya amerika riba ryabashije kutugezaho ibiganiro bidufasha kumenya imiterere y'ingo z'ikigero uko zimeze ariko ahanini uri kureba ugasanga ingo nini zirasenyurwa no kudashaka bakundanye cyane ikindi hakazamo kutumvikana mu rugo ariko ahanini biturutse ku bukene cyangwa se umuntu agukurikiyeho imitungo ufite none se norbe kera ko kera ko bashakaga batanaziranye ariko zikaba zararamaga imbuga ziragakora
kera kera bashakaga Rero ugasanga- bashakanaga bataziranye umu- na- umuga- umugore atazi umugabo bakakubuzanira umuntu bakamushyira aho ngaho uwo baguhaye ugakunda uwo ibyo gukundana uvuga bituma ingo zisenyuka kandi nyamara abantu bajya gushakana babwirana ko bakundana
Ah, none hariho ikintu nanone cyo kutanyurwa n'uko umuntu ameze cyangwa se hakaza no kwiyemera cyane hajemo kwiyemera ugasanga ibyo wari umuzi atari byimusanganye niho havamo za divorce za buri munsi ubwo rero kugira ngo rero bizacike ni ibintu bigoranye noneho hari kuzaho ikintu cyise gucana inyuma gucana inyuma nabyo byatuma divorce zibaho ariko se ikibazo nanone cy'abanyafurika kuki barimo kuhaca muri iki gihe kuki bahaca cyane kandi bi- bitarahoze yego ntiwavuga ko bitahoze ariko ubu- icyo cyo gucana inyuma urimo kuvuga bimeze nk'aho ari ikibazo kirekire cyane
Eh, ni ikibazo kirekire Mm.
kera wenda habagaho n'ubwitonzi wenda niyo babikoraga kera wasangaga wenda biri mu ibanga ariko noneho ubu ngubu ni ku gasozi ni ku gasozi nta wemera Ugi- ugize uti ikibazo ni ugufatwa
Eh, kandi noneho kera ntibafatwaga ariko ubu ngubu babaye nk'amatungo babaye nk'amatungo pe birapfira ese norbert
ahantu biri ugupfira rero Mm.
ni ukutanyurwa no ku no kudashaka bakundanya cyane
ariko Cyane nyamara noneho imikoro nyamara abantu ikabigiramo basigaye uruhare.
banakundana kurusha uko byari bimeze kera bazi, bazi no gutera ivi bazi no ku kubigaragaza bakanapositinga umuntu akavuga ati sinabaho adahari ibintu byose kuri za facebook na za instagram Eh, uragira ngo bakundane bate none se si uri umu ndakeka uri umu u- u- uri mukuru sibyo uzi ukuntu mu Rwanda cyangwa se no no mu bindi bihugu bigenda ariko tugenda dufata im- isura yo hanze y'ibindi bihugu tukibagiza gakondo nta n'ikindi kibitera
ugize ut- urumva rero ni imbogamizi eh, ugize uti umuco wo hanze rero nawe ubifitemo uruhare
Eh, n'umuco wo hanze urabona bano bazungu gukora divorce Mm.
umuntu araza wenda ugiye kubona na- na noruberi Mm.
noruberi tugasinya kontara nitumara gusinya kontara wenda uzambyarira umwana wenda abana babiri turangiza kubabyara bamaze gukura uzahita wowe ugenda tugire ba bana banjye babiri Tu- tugabane tugabane ibyo dufite uhite wigendana tugire abana banjye ujye gushaka ahandi urumva rero nk'abanyafurika turabibona tukumva natwe turabyifuje ariko mu buryo bwo kubyifuza tuga- tu- tukifuza nta bushobozi tunafite ubona yuko muri iki gihe abenshi basigaye bashaka abadamu cyangwa se umugabo agashaka umugore amukurikiyeho ibyo afite noneho ugasanga umwe atangiye kuzanamo intonganya ugasanga rero ni ibintu bidafututse ya mitungo bagabana umwe agaca undi agacukwa Ngaho- urumva rero ni ikibazo kigoranye cyane kandi gifite ingufu ngaho tanga umuti rero hanyuma twakire nu- n'umusaza
Eh, mbo umuti wabyo rero nanone urabona yuko iyo urugo rwajemo intonganya nta kintu ruba rumaze nta n'iterambere rwageraho umuti rero ni ukuvuga ngo leta nayo igire bivuga ati aba bantu bakumira n'imfu sibyo leta ijya ikora uburyo bwose bushoboye nta babatandukanye kugira ngo hatagira umwe uvutsa undi ubuzima umwe acaha undi yigendere Njye ndumva ndumva ari wo muti Urako- urakoze cyane norbert we ugire umunsi mwiza aho ngaho mu majyaruguru y'u rwanda Ewe.
wikendi nziza
Eh, namwe murakoze wikendi nziza Eh, twakire umusaza ngeze ndore ikaze mu kiganiro muri isanga
turuko byumvikana ingeze ndore ndi igicumbi muri bwisige Mm,
kandi ni byiza rwose kutuzanya insanganyamatsiko nziza kuko ikwiye kuko ako gatanya ni ikibazo cyugarije ah, ingeri zose ahantu hose ugasanga ni ikibazo kandi ugasanga akenshi na kenshi ugasanga biraterwa n'impamvu zitandukanye bitewe n'agace ako ariko ariko akenshi na kenshi aha ngaha dutuye cyangwa se aho mbona ngenda njye mbona biterwa no kutizerana cyangwa se no gu- no gushakana bakurikiye imitungo kuko kwa hato na hato iyo miryango ugomba kuyibona cyangwa se nko gucana inyuma ugasanga noneho eh, umuryango niba hari umwe uciye undi inyuma niba bimenye baku- ba- bavuyemo za gatanya za divorce zikaba nyinshi cyane noneho ugasanga noneho ni ikibazo cyangwa se nk'abakurikiye imitungo noneho yama niba mukurikiye imitungo ya mitungo yashira bagatangira kutumvikana bitewe y'uko ya mitungo yashize hari ikintu yongeye ko mbibona nkanjye w'umuturage wo hasi mbona cyakorwa wenda nk'abayobozi bagira icyo bakora ni uko umu- abayobozi bakwegera abaturage noneho niba hari abantu bashaka wenda nku- umwuga wo gushyingirwa bakamanza bakabaha inyigisho zikomeye cyane ku buryo bajya gushyingirwa n'ubundi n'ubundi bazi ibyo bagiye ibyo bagiye mu cyo bagiye gukora kuko akenshi na kenshi ushobora gusanga bari abantu bakuru bakurira kuri izi mbuga izi ngizi zateye izi za facebook cyangwa izi ngizi zikomeye izi mbuga ugasanga niwe a- a- a- a- akundaniyeho n'umuntu barandikiranywe noneho bamara kwandikira bahura rimwe akahita bagenda bajya bashakana nta n'umwe uzi undi mu by'ukuri ngo ni uko bahuye nk'uko bashimanye berekanye amafoto ugasanga nk'urwo gu- nk'u- nk'u- nk'u- nk'urugo rwubakiye rwubatse gutya ugasanga nta reme rifite kuba rwaramba ugasanga ejo divorce zirabaye kuko ibyo yari yiteze si byo abonye asanze kuri mugenzi we buriya icyo mbona njye cyakorwa ni uko leta yajya yigisha abantu bagiye gushyingirwa ikabigisha ku buryo n'ubundi buri wese ajya gushyingirwa ajya gushaka azi icyo agiye gukora
Mm. umusaza ngeze ndorero reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugejeje ku banywanyi b'ijwi rya amerika
oya kandi namwe ni ukubashimira kuko mutuzanira ibintu bibera hano iwacu rwose utagira ngo uka- ikibazo cya gatanya cya devorosi ngo kibona ahangaho nangwa ahandi ahantu hose usanga ibyo bintu byiganje ugasanga ni ikibazo cyugarijwe sosiyete y'abantu muri hasi ahangaha mu ba- mu giturage ugasanga ni ibibazo bikomereye kandi ka- cyane cyane bikagira ingaruka ku bana urubyaro abana nibwo bigira ingaruka kurusha abandi bose
Mm, urakoze cyane ugire wikendi nziza
yego wafura
nshimire inshuti mwese mwari kumwe natwe muri iki kiganiro abo tudashoboye guhamagara mbiseguraho eh, mbasezeranya ko buriya wenda mu gitaha dushobora kuzabona umwanya nshimira Justin wamfashije ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kubagezaho telefone eh, zanyu Bye, kuri mikoro ndi Jeffrey Mutagoma turasubira mu kanya mu makuru ya saa kumi n'ebyiri ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi